mwakomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabasuhuje mwese aho muri hose ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na aloyizi bigirimana
mwaramutse jeni turayahera mu karere k'ibiyaga binini abantu bashika kuri mirongo ibiri barishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ntara ya ituri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ishyirahamwe rikurikirana ku munsi ku munsi umutekano mu ntara ya kivu kst mu mfunyafunyo y'icongereza ryavuze ko ejo ku munsi wa mbere kw'ico gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwimana rishira uwa mbere mu mihana y'i bwanasura muri teritwari ya irumu ryongeye koko umuhari w'iterabwoba adf ari ukekwa gukora ubwo bwicanyi david beiza arongoye ishyirahamwe ritabara imbabare croix rouge muri teritwari ya irumu yavuze ko abakorerabushake babo baharuye ibiziga mirongo itatu na bitandatu by'abo bantu bapfuye aho ubwo bwicanyi bwabereye ejo ku munsi wa mbere naho abaroberi ba M23 barateye ibirindiro ikirindiro cy'abasirikare ibugusa muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko bica bica abasirikare babiri bakomeretsa abandi batanu umuvugizi wa buramatari w'iyo ntara General Sylvain Ekenge yavuze ko u Rwanda rwahaye ibigwanisha abo baroberi kuko ngo ibisasu biterwa ku kirere kirekire atahandi umuhari M23 yabikuye imigwano hagati ya M23 n'igisirikare ca FRDC yarongeye kwaduka mu kwezi kwa gatanu leta ya Kongo ntihengeshanya kwagiriza u Rwanda ko rufasha M23 ariko u Rwanda rwo rwama rwabihakanye amakuru kuri icyo gihugu nyine umwami w'ububirigi philippe leopold louis marie ejo kuwa kabiri kuri uyu wa kabiri aratanga uru rugendo muri repubulika ya demokarasi ya kongo uru rugendo rw'iminsi itandatu ku butumire bwa perezida felix tshisekedi rufise insiguro ikomeye kandi rubaye inyuma y'imyaka ibiri umwami philippe agaragarije perezida wa kongo ko yicuza ku bikomere byatewe n'ubukoroni bw'ububirigi muri icyo gihugu ni urugendo rwa mbere akoze muri rdc kuva yimitswe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kandi rubonwa nk'akaryo keza ko gusubiza hamwe inyuma y'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi yakozwe n'intwaro y'ubukoroni y'ububirigi aherekejwe n'umutambukanyi wiwe umwamikazi matilde hamwe n'abashikiranganji bo muri leta y'ububirigi barimwo umushikiranganji wa mbere alexander decro ku munsi wa gatatu ejo azoshikiriza ijambo mu nama nshingamateka ari kumwe na perezida chisekedi hanyuma ku munsi wa gatanu arishikirize muri kaminuza y'i lubumbashi mu bumanuko bwa rdc
washington ijwi ry'amerika muyavugwa hanze ya afurika ni ku mugabane wa amerika abimukira baharurwa mu bihumbi bavuye mu bumanuko bwa megisike ejo kuwa mbere berekeza muri leta z'ubumwe za amerika ni mu gihe amerika yakira inama y'ibihugu byo ku mugabane wa amerika muri iyi ndwi kandi ikibazo cy'abimukira kiri ku rutonde rw'ibyigwa louis garcia viragrane umuhuzabikorwa w'ikigo human dignity center giherekeza uwo mugwi w'abimukira yavuze ko abafashe urwo rugendo barenga ibihumbi cumi na bitanu perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yakiriye inama ibera i los angeles muri california akaba yizeye ko izoshika ku mwumvikano kuri iki kibazo cy'abimukira ariko perezida wa mexique andres manuel lopez obrador uw'ico gihugu ciwe ari umuhora umuhorizo mpunzi zicamwo zerekeza muri amerika yatangaje ko atitabira iyi nama perezida lopez obrador yaraneguye amerika kuko yanse kuyitumiramwo igihugu ca cuba nicaragua hamwe na venezuela amerika ibona ko ibi bihugu bitatu bitarimwo demokarasi kandi ko bitwaza umukazo kuva perezida biden asubiriye donald trump ku butegetsi mu kwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibitigiri by'abimukira bagerageza kwinjira muri amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko byarongerekanye
washington ijwi rya amerika amakuru kandi mu- hanze y'umugabane wa afurika ni ayerekeye uburusiya uburusiya ejo ku munsi wa mbere bwarongereje urutonde rw'abanyamerika bibujijwe ko binjira ku butaka bwabwo aba barimwo umushikiranganji wa amerika ajejwe ikigega janet yellen uburusiya bubikoze mu kwihora ingingo nk'izo bwafatiwe inyuma ya- yo gutera igihugu ca ukraine gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uburusiya bwari bumaze gushika ku rutonde rw'abantu amajana icenda na mirongo itandatu na batatu kizira kikaziririzwa ko binjira mu burusiya barimwo perezida joe biden wa amerika barimwo kandi washinze urubuga hwaniro facebook mark zuckerberg hamwe n'umukinyi w'icamamare w'amasinema morgan freeman urutonde rushasha rwasohowe rugizwe n'amazina y'abantu mirongo itandatu n'umwe bagizwe ahanini n'abategetsi muri leta ya amerika ariko kandi n'abagwizatunga b'aba- b'amakompanyi akomeye muri amerika agizwe ahanini n'ayakorera mu gisata c'umutekano hamwe n'ayakorera mu gisata c'amasoko ntanganguvu kuva igihugu c'uburusiya gitera ikirere abantu baharurwa mu majana bo mu bihugu bitandukanye byo mu burengero bw'isi barazibiwe kwinjira mu gihugu cy'uburusiya
aruyizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi nshuti banywanyi b'ijwi rya amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi abanyeshuri mu mashuri shingiro bafungurirwa na pamu ntibishimiye uko icyo gikorwa kigenda bazanye imfungurwa zitakwiye nk'uko bari basanzwe bazizana kuko bazanye mm, amavuta bazana ibiharage bazana n'umunyu uwo ni umwe muri abo banyeshuri abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'akarere ka rusizi mu rwanda n'umujyi wa bukavu muri kongo baravuga ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi ugira ingaruka ku bucuruzi bwabo inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho iteraniye i kigali mu rwanda kuva ejo kuwa mbere izi nkuru hamwe n'izindi ijwi ry'amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure radiyo ijwi ry'amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika amakuru tuhere mu burundi bankore adewoye komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki kubungabunga amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika asezeranya ko amafaranga ahabwa imiryango y'abasirikare b'abarundi baguye ku rugamba muri somaliya n'abahakomerekeye agiye kwihutirwa gutangwa adewoye yaraye asoje uruzinduko yagiriraga mu burundi eroge wirikaneza niwe tugezaho iyi nkuru kuri uyu wa mbere bankorera dewoye yaroyeye muri komine gihanga hari itongo ry'abapfuye ku mpanda mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi akaba yaroyeye gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa z'abasirikare b'abarundi baguye muri somaliya mu myaka cumi n'itanu iheze uburundi butanguye kurungika ingabo mu nteko z'ubumwe bwa afurika zigwanya umuhari w'iterabwoba w'intagondwa za al shabab yavuze ko ari akaryo gakomeye ko kwibuka abasirikare b'abarundi yise incungu baguye ku rugamba rwo kugarukana amahoro n'umutekano muri somaliya yibutsa ko ari igikorwa cerekeye afurika yose muri rusange atari igihugu kimwe yamenyesheje ko ari n'akanya ko gushimira abategetsi b'abarundi bariko barafasha kugira haboneke umuryango wa afurika utekanye ufite umutekano na demokarasi It's a reminder that our continent needs peace, and peace that must come based on African solutions.
bitwibutsa ko umugabane wacu ukeneye amahoro kandi akaba amahoro afatiye ku nyishu nyafurika z'ibibazo nyafurika dufashe aka karyo rero twibuka abo bose baguye ku rugamba rw'amahoro ku mugabane tunafashe aka kanya twibuka abasirikare b'abarundi baguye ku rugamba rwo guhabuza amahoro muri somaliya mu minsi iheze Loss Of Burundian personnel fight in Somalia.
niko yabwiye abamenyesha amakuru ahejeje gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa yatangaje ko imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba muri somaliya hamwe n'abakomeretse ubwabo bagiye kuronswa amafaranga bagenerwa n'umwe bwa afurika vuba It's one of the reasons why we are here to commit to you that the processes, administrative pro- processes for the compensation of those who passed on and those who are injured ni imwe mu mpamvu yatumye tuza hano kugira tubabwire ko ibijyanye n'intambwe zikenerwa zose kugira hatangwe impozamarira ku bapfuye no guhoza abamugaye ziko zirihutishwa twaganiye n'abashikiranganji bo kwivuna abansi n'imigenderanire kugira bakorane no mu rugwi ubishinzwe kugira igikorwa cy'ukuriha kinyaruke ntacyo tutazokora kugira zihute cyane that this process is accelerated.
niko yongeye ko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi mu burundi ariko amenyesha ko ayo mafaranga n'ubundi atari asanzwe ateba cyane kuboneka alain tribert mutabazi uko niko abisigura abahitanywe n'ugwabo ari ingwara zisanzwe yagwaye agapfa nta gafashanyo baca bamuha igisirikare kiza kikamufasha nk'uko igihugu kitasi- igihugu kimufasha benshi rero hari abavyitanye kumva ngo hari imyidogo mwabo by'ukuri mu bisanzwe mu bijanye n'akarya gafashanyo baronkayo bitabiye imana muri burya butumwa kenshi iyo vyangombwa vyabonetse ntigateba cane rwose kiringo kiragoye kuvuga domitien ndayizeye yahoze atwara uburundi yatowe kuja mu rwego rw'inaribonye za afurika mu ntango z'uyu mwaka asanga uru rugendo ari igicapo gikomeye ku barundi n'uburundi ngaha mu burundi dufatanye mu nda dushobora gukora ibyo dushoboye dushobora kwikora ku buryo dufise kugira ngo dushobore guharanira amahoro n'umutekano guharanira demokarasi muri iyi afurika yacu dushobore guha- guharanira n'iterambere muri iyi afurika yacu bwana adeoye yanagarutse ku kibazo c'umutekano muke kirangwa mu buseruko bwa kongo aho kuva mu ndwi zibiri ziheze intambara zasubiye gusutama hagati y'umuhari w'inyeshamba m23 n'igisirikare ca kongo inama nkuru y'umutekano mu gihugu igafata umwanzuro gukura uwo murwi mu biganiro bihuza leta y'ico gihugu n'imirwi y'inyeshamba vyatangujwe mu misi iheze i nairobi muri kenya n'abakuru b'ibihugu vya ease kongo iheruka kujamwo nk'umunywanyi haraheze igihe gito We believe that consultation, engagement, mediation will be the best way to go to finding a lasting peace, durable peace.
twizera ko ibiganiro ukwitanga no guhuza ariyo nzira yonyine yo gutorera mu mahoro arama kandi atagatose agira ibibazo biri mu buseruko bwa kongo kandi turiteguye gufata mu mugongo twigoro twose tw'ibihugu by'akarere cyane cyane ka afurika y'ubuseruko kugira hatorerwe umuti urama ibibazo by'amahoro n'umutekano mu buseruko bwa kongo To the challenge, challenge of peace and security in Eastern DRC.
bankorera deoye n'abategetsi b'abarundi ntaco bavuze ku makuru inzego z'ubutasi za somaliya n'intagondwa za al-shabab batanze ko ari abasirikare b'abarundi bagizwe imbohe na al-shabab mu gitero cabaye kuri kimwe mu birindiro bikomeye vy'abasirikare b'abarundi mu ntango z'ukwa gatanu guheze igisirikare c'uburundi cemeje ko abasirikare cumi bapfuye batanu banyuruzwa mu gihe mirongo ibiri na batanu bakomeretse al-shabab yo yiganvye ko yishe abasirikare b'abarundi barenga ijana na mirongo itandatu urugendo rwa deo yarugize mu gihe umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare lieutenant general prime niyongabo nawe ari kagendera ingabo z'uburundi muri somaliya eroje urikaneza ijwi rya amerika abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'akarere ka rusizi mu rwanda n'umujyi wa bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi urimo kugira ingaruka ku bucuruzi bwabo umunyamakuru wacu temistokere mutijima yaganiye nabo adutegurira iyi nkuru twebwe turi kujya muri kongo umumotari ntumutege kuko namenya ko uri umunyarwanda ni inkoni ku buryo ntabwo twe tuziranye ntabwo natungura ijisho ryanjye ngo baribone kuva ndi umunyarwanda ni umwe muri abo bacuruzi bato bambukiranya imipaka hagati ya rusizi na bukavu aragaruka ku ngorane avuga ko barimo guhura nazo muri iyi minsi abagaragaza icyo kibazo ahanini ni abatembereza ibicuruzwa byiganjemo imboga n'imbuto mu mujyi wa bukavu bashakisha abaguzi bavuga kuko kwishishanya hagati yabo n'abaturanyi b'i bukavu kwatangiye iminsi mike nyuma y'aho intambara y'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu yubuye mu ntara ya kivu ya ruguru iyo twambutse kongo batubwira ko ngo hari abasirikare bas- bafatiye kongo ti namwe rero ntabwo dushaka kujya muza mufata uburenganzira mu- mu gihugu cyacu ti ntabwo tugomba kugira demokarasi iwacu ntabwo muzajya muza kutuvogera uko mwishakiye batubwiye yuko yu- umwana w'inzoka iyo wabyawe n'inzoka nawe uba uri inzoka hariya muri kongo hari ihohoterwa rikabije amagambo asesemereza ubwo rero iyo ubaye nk'uvuga barakubwira ngo umwana w'umurozi nawe aba ari umurozi tukavuga nti twebwe tuba twaje gushaka imibereho ibyo ngibyo ntabyo tuzi ntituzi n'iyo biva bi- n'iyo bijya nyamara iki kibazo ngo kiragenda gifata intera nyuma y'uruhererekane rw'imyigaragambyo yamagana u rwanda irimo n'iheruka kubera mu mujyi wa bukavu ku wa gatatu w'icyumweru gishize aba bacuruzi bavuga ko ubu bamwe muri bo bambuwe impushya bari bafite zo gukorera ku butaka bwa kongo zizwi nka viza ku mpamvu batasobanuriwe twaragiye turambuka umupaka barangije bafata amaresepase bafata n'amaviza barayafata barayagarukana bagarurana amaresepase mu rwanda viza barazijyana bavuga ko amaviza uburenganzira ari ubwabo muri kongo ko guhera isaha yateshwa agaciro abenshi bacuruza ubucuruzi buciriritse kugeza n'uyu munsi nta viza bafite ko zateshejwe agaciro none waba ufite viza yawe waguze amafaranga yawe bakayishanyura ukajya mu gihe gihugu se kandi udafite ibyangombwa ntibishoboka ku bakibasha kwambuka nabo bakavuga ko hari ubwo bamburwa ibicuruzwa byabo cyangwa bagasabwa amafaranga badasobanurirwa icyo yishyura aho bakunyaza ibintu wikoreye kuriya ucuruzi kongo ugenda uzenguruka wajya kubona ati gesa mbongo sana ibi n'ibi bakaba bakunyaza ibyo wari ufite ntaho ubarije urataha ukaza mu rwanda hari ikibazo turi guhura nacyo cyane ku ruhande rwo hakurya hari ibihumbi bitanu turi kwakwa mu gihe twarengeje saa kumi n'imwe za nimugoroba bije vuba ntabwo tuzi impamvu byakwa n'abasirikare bo muri kongo abo bagasako inzego z'ubutegetsi ku mpande zombi zaganira ibibazo nk'ibi bikabonerwa umuti icyo twifuza ku mpande zombi leta y'u rwanda na leta ya kongo abayobozi bacu badufasha bakajya bagirana ibiganiro mu buryo bwo kubaka amahoro nta mahoro nta mutekano nta mutekano nta mahoro nta n'ubwo twabasha gucuruza bicare baganire bakemurane ibibazo bafitanye urabona niba abanyarwanda bumuka bakagira ibibazo abanyarwanda abakongomani bakomoka iwacu ntibagire ikibazo ni ibintu mwakumvikanaho mukadukorera ubuvugizi tukabana neza nk'uko twari tubanye neza ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi z'u rwanda bwana habitegeko francois utegeka intara y'uburengerazuba mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yasabye ko inzego z'ubutegetsi mu ntara za kivu y'epfo n'iya ruguru zacungira umutekano abanyarwanda bakorera muri iki gihugu gituranye abaturage bacu barabizi uje bamwakirana yombi ariko hari abaturage bacu bajyayo hakurya bagahohoterwa n'aba bantu twavuze ibyo rero nabyo twaje kubyamagana kugira ngo dusabe ubuyobozi bwa sidi kivu ubuyobozi bwa noru kivu bacungira umutekano abanyarwanda bambuka iwabo nk'uko ducungira umutekano abakongomani bambuka iwacu umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu by'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo unateza urwikekwe hagati y'abatuye ibihugu byombi ugaragara nk'ushobora guhungabanya imigenderanire hagati y'abaturiye imipaka mu gihe nta cyaba gikozwe mu maguru mashya nkibutsa ko intandaro y'ibi ari intambara ihanganishije ingabo za leta ya kongo frdc n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu iheruka kubura muri kivu ya ruguru ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bushinja u rwanda mu buryo bweruye gushyigikira izo nyeshyamba ibyo perezida felix tshisekedi yongeye gusubiramo kuri iki cyumweru mu ruzinduko agirira muri kongo brazzaville nyamara ubutegetsi bw'u rwanda buhakana uruhare urwo ari rwo rwose muri iyo ntambara ahubwo nabwo bugashinja umuturanyi warwo gukorana n'umutwe wa fdrr uburwanya temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangekazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niyo kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence roya
i kigali mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho iyo nama ihuje abafatanyabikorwa batandukanye igamije kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga eric bagira ubusa afite inkuru irambuye abateraniye muri iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho barahuriza ku kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga baravuga ko urubyiruko n'abagore bari mu batagombye gusigara inyuma mu bikorwa by'ikoranabuhanga Ellen Taylor ahagarariye urubyiruko muri iyi nama asaba ko abafatabuyemezo bakwihutisha ibikorwa by'ikoranabuhanga rigamije iterambere kuri bose
navutse mu gihe cy'ikoranabuhanga mpuzi ibyiza byaryo n'ibibi kuva narabishoboye ndashaka kubaho mu isi y'ikoranabuhanga uko mbyifuza ntekanye kandi ntawe mpeje mwebwe abafatabyemezo hirya no hino ku isi batubanjirije mu ikoranabuhanga mufite ububasha n'inshingano mu kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga kandi mugakora ku buryo buhuza n'intego z'iterambere zo muri bibiri na mirongo itatu
bwana hawurinzawu umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ryita ku guteza imbere ikoranabuhanga itu ari naryo ryateguye iyi nama yavuze ko imwe mu mpamvu iyi nama yabereye mu rwanda ari igihugu cyihuta mu bikorwa bigendanye n'ikoranabuhanga bwana zawu aravuga ko mu myaka itanu ishize bigaragara ko hari intambwe ikomeye bateye mu bikorwa by'ikoranabuhanga ku batuye isi kuko ababarirwa muri miliyari eshanu babasha gukoresha ikoranabuhanga nubwo biri uko nanone haracyari byinshi byo gukora ku batari bake bagihanganye n'amikoro yo kugera ku bikorwa by'ikoranabuhanga
twabonye izamuka ryihuta mu ikoranabuhanga mu bihugu biteye imbere kandi bitera ishema cyane ariko kimwe cya gatatu cy'abatuye isi ntibagera kuri murandasi ubwo ni abagera kuri miliyari eshatu z'abantu cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu duce dukennye mu duce tw'ibyaro mu duce dukeneye gushyiramo ishoramari kimwe mu by'ibanze ngomba gushyira imbere
atangiza iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho umukuru w'u rwanda paul kagame yashimye abayiteguye perezida kagame yavuze ko igihe icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyadukaga mu rwanda no hirya no hino ku isi ikoranabuhanga ryagaragaje imbaraga zidasanzwe gusa perezida kagame avuga ko bidahagije na cyane ko hari ibyiciro by'abadafite murandasi nk'uko imibare bigaragaza mu ijambo rye perezida kagame aremeranya n'abandi bidasubirwaho ko mu byo bakora byose abakiri bato batagombye guhezwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga yavuze ko ubufatanye ari ngombwa mu mugambi wo kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga
inshingano zo kugera ku bukungu bw'ejo hazaza bushingiye ku ikoranabuhanga tukamenya ko ntawe usigaye inyuma ziri mu biganza byacu kandi twese dukorera hamwe nta kompanyi igihugu cyangwa urwego cyabona ubushobozi bwo kubyifasha tugomba rero gushyira imbere ubufatanyabikorwa bw'abikorera mu rwego rwo kwagura ibikorwa by'ikoranabuhanga kuri buri wese kandi tuzirikana n'abaturage babifitemo ubumenyi buke iyi nama yahuranye no gufungura ibiro by'ishami ry'ikigo cy'abadage road and shores cyita ku bwirinzi bukoresheje ikoranabuhanga ibi biro byafunguwe mu rwanda bwa mbere ku mugabane wa afurika ni ibiro bizafasha mu kubona imirimo mu rwego rw'ikoranabuhanga ku banyarwanda perezida kagame yizeje ubufatanye busesuye kuri ba nyiri ikigo
igisobanura iterambere ryacu nk'igihugu ni ingufu twashyize mu baturage bacu by'umwihariko abakiri bato rero ndabashishikariza gukomeza gukorana n'inzego z'uburezi zacu mukomeze mufite inkunga yacu yose mudufate nk'umufatanyabikorwa wa nyawe kandi rwose mwumve ko muri mu rugo aha ni hamwe mu hantu hake mushobora kwita iwayo
bimwe mu byo perezida kagame yasabye abafunguye ishami ry'iki kigo road and shores gishinzwe iby'ubwirinzi bushingiye ku ikoranabuhanga ni ugutanga amahugurwa ku by'umutekano ushingiye ku by'ikoranabuhanga no gutanga imfashanyigisho zijyanye nabyo biteganijwe ko iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho yateguwe n'ihuriro mpuzamahanga rishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga itu izamara ibyumweru bibiri mu rwanda akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu burundi abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bafungurirwa n'ibigo by'amashuri bavuga ko uwo mugambi utarimo kugenda neza inkuru radiyo ijwi rya amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na tiyarive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda aho bamwe mu banywanyi b'ijwi rya amerika bishikiye basanga iyo nkuru simbarirano ni ku ishuri shingiro rya buhinyuza muri komine rugombo y'intara ya cibitoke ubujejwe ububiko bw'ibyo bifungurwa kuri iryo shure josine ndayisenga yemeza kuri mikoro y'abakunzi b'ijwi rya amerika ko pamu yatanze ibifungurwa bidakwiye barazizanye gusa bazanye imfungurwa zitakwiye nk'uko bari basanzwe bazizana kuko bazanye amavuta bazana ibiharage bazana n'umunyu ariko twaragerageje kubaza ati mbega none ko izo mfungurwa zidakwiye nk'uko twahora tuzifungurira abana baratubwira bati murabona ko ibirere byahindutse izuba ryaratse harabaho kubura imfungurwa ku masoko kubera iyo mvo amashuri yo mu ntara ya cibitoke yavuye yikora hahambije sibomana jeremy ajejwe indero muri komine rugombo yabwije ujya amerika ico baciye bakora kugira ngo uwo mugambi wo gufungurira abanyeshuri ntuhagarare batumiye ko ababyeyi n'abajeje intwaro dukorana amanama hanyuma tubumvisha ibyabaye ko habonetse ibiharage n'amavuta tubasaba nabo ko bakuyungurunganya bakaronka inkozo kugira ngo abana bashobore kubandanya bafungura kandi ahatari hake twashoboye kugendera twasanze biriko birakorwa aho naho bitakunze bivanye n'uruzuba rwatse barashoboye guteka ibibonetse ibiharage bararondera imboga n'utundi duke twabonetse hanyuma ibintu bigenda neza bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya cibitoke basanga bitokunda ko batekerera abana babo inkozo y'ivyo biharage umwe mu bavyeyi barereye kuri ekofo buhinyuza yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko ata mwimbu barose mu isizeni iheze abavyeyi mu bisanzwe ikirere cyaragenze nabi aha mu cibitoke mwaka karere twararimye ibigori ibiharage nta kintu twigeze twimbura kuko byose byumiye rimwe iyo rero niyo ngorane abavyeyi twagiye duhura nayo naho ubundi ho by'ingereka nabo bari kubikora mu matohoza ijwi rya amerika yakoze mu ntara za kirundo muyinga ngozi gitega bujumbura bubanza na cibitoke zirangurirwamwo uwo mugambi ishirahamwe pamu ryahatanze ibiharage bitagira inkozo ijwi rya amerika ntiryarose umuco ku ikena ry'ibifungurwa muri ayo mazu abanyeshuri bafunguriramwo bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika barondeye umuyobozi mukuru ajejwe umugambi wo gufungurira abana mu mashure mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi baramu mukena ibyo biruko mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angelique ndayishimiye yifuza ko uwo mugambi wokwiragizwa mu mashuri shingiro ku rwego rw'igihugu ari mu ntara ya kirundo iri mu buraruko bw'uburundi mu kwezi kwa gatatu guheze ahahimbarijwe umunsi wo gufungurira umwana w'umunyafurika angelique ndayishimiye yatangaje ko uwo mugambi wabonye inkunga nagomba kandi mfate aka kanya kugira ngo nshimire leta mvyeyi leta nkozi ku twigoro dutandukanye iriko irakora kugira ngo umugambi wo gufungurira abana ku mashure ukwire igihugu cose biciye mu kuduza uburyo bukenewe kugira ngo abana bose bari mu mashure shingiro bafungurirwe turashimiye cane leta zunze ubumwe za amerika ku twigoro two gushigikira umugambi tukaba twagira tubamenyeshe kandi ko leta zunze ubumwe za amerika zemeye gushigikira uno umugambi ku miliyoni zishika mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'abanyamerika dushingiye ku bitigiri bya leta biriho ubu umugambi wo gufungurira abana ku mashure shingiro muri kino gihe ugenewe abanyeshure ibihumbi mirongo itandatu n'indwi hamwe uranguwe mu gihugu cose uzoba werekeye abanyeshure bagera kuri miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana umunani baracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira babashimire rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije diodone cyubahiro niwashyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose tabara tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe rengera